Iyi ni radiyo y'ijwi y'Amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi muri kumwe na frederic nkundikije ikigo cy'igihugu gishinzwe ibidukikije mu rwanda rema cyatangaje ko inyuma yo gukuraho inyubakwa z'abanyagihugu zubatswe mu bishanga ubu naho ari igihe cyo gukuraho inyubakwa za leta hamwe n'iz'abigenga so mu by'ukuri ntago kuvana ibikorwa bya mu bishanga bireba umuturage gusa ni ibikorwa byose harimo n'ibyo bya leta harimo n'abandi bikorera
uyu ni Colette ruhamya umuyobozi w'ikigo cy'igihugu kijejwe ibidukikije mu rwanda inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye urupfu rw'umunyekongo reka aya makuru tuyatanguriye ku nkuru y'igandagurwa ry'abasirikare ba leta mu gihugu cya nigeria mu gihugu cya nigeria igitigiri cy'abantu baguye mu gitero cyakozwe n'intagondwa z'abajihadisite ku ikambi ya gisirikare kimaze gushika ku bantu mirongo umunani n'icyenda nk'uko amakuru yatangajwe n'abajejwe umutekano abivuga icyo gitigiri kiraruta igitigiri cy'abantu baguye mu gitero cyakozwe kandi ko abasirikare bashoboye komora abagwanyi bari bateye mu gisara cya cina grodar baje ku mapikipiki amakuru abajejwe umutekano bahaye itororokanirizo ry'amakuru reuters avuga ko abasirikare b'igihugu ca niger bashika mirongo umunani n'icenda bahasize ubuzima kandi bafubwe ejo ku munsi wa gatandatu amwe muri ayo makuru avuga ko igitero c'abasirikare baguye muri ico gitero gishobora kuba kirutaho kuko bamwe mu basirikare bakiguyemwo baciye bafubwa buno nyene ku munsi wa kane mu gisara ca cinago mashasha yerekeye igitigiri c'abasirikare baguye muri ico gitero ahava ashikirizwa uyu munsi kwa mungu inyuma y'inama y'abatetsi bajejwe umutekano inshuti mwese rero tubibutse ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi y'amerika
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mwodushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byodufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
aya makuru yo mu karere ka afurika ibiyaga binini tuyatanguriye mu rwanda aho inyuma yo gukuraho inyubakwa z'abaturage z'abanyagihugu zubatswe mu bishanga leta y'u rwanda yatangaje ko ubu naho ari igihe cyo gukuraho inyubakwa zayo nazo ziri mu bishanga ni inkuru ya sumita kaboyi umumenyeshamakuru w'ijwi y'amerika i kigali mu rwanda kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka ushize nibwo hagiye humvikana hirya no hino iyimurwa ry'abaturage bari batuye mu bishanga iki gikorwa n'ubu hari aho kitararangira hirya no hino mu mirenge igize umujyi wa kigali kuri ubu kwimura abaturage bisa n'ibigenda bigana ku musozo hakaba hatahiwe kwimuka inyubako za leta n'iz'abikorera ku giti cyabo nazo zari zubatswe mu bishanga umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibidukikije rema enjeniyeri korete ruhamya yabwira ijwi rya amerika ko gukuraho inyubako ziri mu gishanga bitareba abaturage gusa ntabwo ari ibikorwa bya leta gusa hari ibya leta hari iby'abikorera hari n'ibintu bitandukanye ariko ibya leta byo umurongo ufite bimwe byanavuyemo orede so ibikorwa biri bisigayemo inganda nkeya nizo zigikorerwa roadmap kuko zigomba kuko turimo hari abatangiye kubaka aho bazimukira ni iminsi mike gusa bari buhabwe ariko bakaba bimutse hanyuma n'abandi bakenera za compensation evaluation yatangiye umunsi ku bibara byose bakabiha agaciro ariko abantu bakavamo nimba tuvuga nka reg ikaba yari ifite ahandi ikorera ni ukwiharanira bagashaka ahandi baba babyimuriye aho bishoboka aho bidashoboka ubwo nyine ni ugushaka indi nzu hari n'ahandi hari amashuri ubwo nk'ibyo by'amashuri turakorana na minisiteri y'uburezi kureba n'iminsi bahabwa so mu by'ukuri ntago kuvana ibikorwa bya mu bishanga bireba umuturage gusa ni ibikorwa byose harimo n'ibyo bya leta harimo n'abandi bikorera daniel ruhamya uyobora rema avuga ko ubu gusenya inyubako zose za leta zikava mu bishanga birimo gukorwa muri iki gihe bitanga icyizere ko nta muntu n'umwe uzongera kwigabiza ibishanga abyangiza turizera rero ko ah, ibi bintu byatangiye n'ukuntu bya bimeze n'aho bigana umurongo byahawe turibaza ko noneho ibintu byo kuba mu bishanga rwose no kuzu- no kubakamo bi- bi- bi- birangira n'impamvu yindi yatumaga ndetse bigenda byiyongera nuko nyine twabivugaga abantu umwe ejo yakwimuka undi w'iruhande atakwimuka ejo wa undi nawe akagarukamo cyangwa agashyiramo ikindi gikorwa ati nubwo ntatuyemo ariko kashyiremo akaduka so ibyo rero kuko atazabona n'inzu iruhande rwe yindi iriho ikora ndibaza ko ntawe uzatunyuka kugarukamo ikindi ni aho abantu basangaga n'ibyangombwa bitangwa n'abakunzi bandi b'inzego zo- z'ibanze ugasanga babishyizemo bahaye umuntu akangombwa iruhande n'ibyo byangombwa biriho birasesengurwa umuyobozi wa rema madamu korita ruhamya asobanura ko ibi bishanga nibimara kuboneka byose bazabitunganya hakurikijwe igishushanyo mbonera minisiteri y'ibidukikije yakoze master plan igishushanyo mbonera cyo gukoresha ibishanga by'umujyi wa kigali Ah, ibyo rero bizatugayidinga ni gute ibyo bishanga bizakoreshwa hari ibizaba hari ibigenewe conservation bi- bireka uko biri kubera function z'igishanga akamaro k'ibishanga kugira ngo kabungabungwe hari ibindi bizakoreshwa for recreation aho usanga abantu bashobora kuhakora jaride nziza ah, abantu baka- bakasura hakaba green space hari ibindi bizakoreshwa nabyo bishobora no guhingwa n'ibindi tuzagendera kuri iyo master plan ariko wenda mu buryo bwihuse nonaha mu mwanya byose bitarakorwa ah, byatunganywa bisanzwe ah, bitanahenze dukoresheje uburyo dushoboye leta isobanura ko abantu bimuwe mu bishanga bari basanzwe bafite ibyangombwa byatanzwe n'ababifitiye ubushobozi bashobora kuzahabwa ingurane nubwo nta gihe kizwi cyatanzwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka ushize wa bibiri na cumi n'icyenda nibwo umujyi wa kigali washyize imbaraga mu gukuraho ibikorwa biherereye mu bishanga hirindwa ingaruka byagira ku baturage bamwe mu bimuwe muri ibyo bishanga mu buryo bwihuse banenze iyi gahunda ko batayimenyeshejwe hakiri kare leta yo igasobanura ko byabaye mu rwego rwo gukiza abaturage bashoboraga guhitanwa n'imvura nyinshi yaguye muri iyi minsi mu mujyi wa kigali habarurwa ibikorwa bisaga ibihumbi birindwi birimo inzu ibikorwa by'ubucuruzi n'inganda biri mu bishanga byo mu mujyi wa kigali inzu zimaze kuvanwaho zirenze ibihumbi bitatu magana atanu leta ikaba ivuga ko n'ibindi bikorwa byose bigomba kuba byavuyeho mu gihe cya vuba kugira ngo ibishanga byongere gusubirana asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi rya amerika radiyo yanyu
muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika reka dukubitire mu buseruko bwa kongo aho umunyekongo yahora yiyita ko ari imana yari azwi ku izina rya bulange arimasi tata wahisererwa yari afise icyicaro muri teritwari ya fizi yaraye yapfuye ahitanywe n'indwara yaramaranye igihe kirekire bamwe mu bayobozi b'itorero rya marikiya wa bubembe baba mu ntara ya kivu y'epfo bavuga ko bazotora iyindi mana yo kumusubirira ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo ari iwuvira mu buseruko bwa kongo Mimi naitwa Tata wa Israelelwa, mtu Mungu kweli, Roho Mtakatifu.
hirya no hino mu mujyi wa Uvira na Baraka urupfu rw'iyimana izwi ku izina rya buranga rimasi tataho isererwa waguye mu gihugu cya kenya aho yari amaze iminsi yivuriza indwara y'umutima rwatunguye abantu benshi kuko bamwe ntibumva uburyo imana yapfa abandi nabo barimo abayoboke biwe babarizwa mu itorero rya marikiyabo bubembe bavuga yuko ari umubiri wapfuye kuko roho y'iyo mana yimukiye mu mitima yabo nebukadima ashinzwe iby'umwuka muri iri torero rya marikiyabo bubembe kimwe n'abandi bayoboke b'iyimana aho twabasanze mu kiriyo ku itorero rya marikiyabo bubembe riri mu mujyi wa uvira bambaye imyenda y'icyatsi n'ingofero z'umukara n'ifoto ya burange ku mitima ahamya yuko iyi mana yimukiye mu mitima yabo tuwaga ya kwamba nakwambia dunia ya kwamba yaradusezeye abwira isi yuko azimuka ku bw'umubiri ariko roho yiwe izahoraho turabizi ko twebwe abamarikiya ububembe ko tata wesererwa ari mu mitima yacu ntiyapfuye kuko roho ntiy'igipfu iko ndani yetu Etienne Mberabagabo ni umuturage wo mu mujyi wa Baraka ahubatse icyicaro gikuru cy'itorero rya Marikiya wa Bubembe Buranga Rimasi Tata Wesererwa yarabereye Imana nawe ahamya yuko batunguwe n'uru rupfu rw'uyu mugabo wiyitaga Imana uko byifashe hano baraka abaturage ba baraka ah, byatuguye hejuru kubona imana yapfuye ndetse bamwe mu bayoboke biwe batangaye cyane ba- kubona imana yabo yarapfuye ku munsi w'ejo ndetse n'abaturage bose rusange eh, byabaguye hejuru bari bazi kuko iyo mana yapfa ariko uyu munsi ni umunsi w'agahomamunwa kabisa abantu bose bikoreye amaboko Eh, abayoboke biwe nibo bibaza cyane cyane ukuntu imana yabo yapfuye ariko abaturage ah, yabaye indirimbo yabaye indirimbo iririmbwa n'abantu bose bakomeza kubishyira hejuru bambwira ati ese imana yanyu yapfuye ubwo se izazuka ryari Ah, cyangwa se hari ikindi kigombo cyayo muteganya ko ari uzayisimbura uyu muturage w'umukongomani uvuga muri teritwari ya Fizi wiyitaga Imana wari umaze imyaka mirongo itatu n'itandatu asengwa na bamwe mu baturage bo muri Kongo i Burundi ndemya yuko yari ibisubizo mu byifuzo byabo Nsabimana Anwarita tariki ya mbere y'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani twahuriye mu mujyi wa Baraka iwe n'abandi Barundi baje gusengera iyi Imana yari ayipfuye ndamusinze icyo ngombye cyose ndamusenze arakimbereye ako si wenda ubona ko usenga umuntu umuntu eee nzi nosenga igikoko n'igiti na yesu yari umuntu we ntubona ko usenga umuntu w'umukongomani ni umukongomani imana yaramwinjiyemo aba imana Eh, none none none imana yo kwinjira mu giti yo kwinjira mu mpene nibihe bitangaza yaba amaze kugukorera kuva watangiye kumwemera aho Wakubwira bitatu.
natanguriye kumwemera ubu nta muroza nkora ubu naho wumva isumu ndarirya ikaba vitamine wanjye ikintu cyose ndamusabye arambera Charumba Ibanda ni umunyamabanga w'itorero rya Marikiya Ububembe avuga yuko nyuma yo gushingura iyi Imana yabo abakuru makumyabiri na bane bahoraga bakorana na Burange Tata Wayisererwa bazajya mu musi wa Bieze uri Baraka bamara iminsi itatu basenga nyuma baze kwitora muzasimbura Burange mwomenya yuko Burange Alimasi Tata Wayisererwa wavugaga ko bamubanjirije apfuye afite imyaka mirongo itandatu n'umunani akaba asize abagore babiri n'abana cumi bazasenga bo ku bw'ijwi rya Amerika ubuvira mu ntara ya Kivu y'Epfo
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika colonel michel rukunda azwi nka makanika yari umusirikare mukuru mu gisata ca congo fardc yaratorotse ico gisirikare ku kibanza candikirwa ko amakuru twitter fardc yaremeje ayo makuru yongera ivuga kwimufata nk'umwansi w'igihugu uyu mukoloneli wo mu bwoko bw'abanyamurenge ngo ashobora kuba agiye gutanguza umurwi witwaje ibigwanisho canke agiye kwifatanya n'umuhari witwaje yitwaje ibigwanisho witwa gumino ugizwe n'abanyamurenge iryo toroka ryiwe ribaye mu gihe mu misozi miremire ya minembwe hagize iminsi hari imishamirano hagati y'abanyamurenge n'abamayimayi mugenzi wacu diane nazwe yaravuganye na delphin rukumbuzi nta nyoma umuhinga mu bijanye na politiki y'akarere akaba ari mu vyigwa bihanitse muri kaminuza rotterdam mu buharande araheza amubaza ibintu yibaza vyoba vyatumye koloneli rukunda yitandukanya n'ingabo za kongo koloneli rukunda michel bakunze kumwita makanika ni umuvukire wo mu minembwe niho yakuriye yakoze igisoda mu myaka ya mirongo icyenda na kane na gatanu icyo gihe yari ari mu rwanda ko byagenze ku basore benshi b'abanyamurenge icyo gihe ngira ngo ni igihe byateguraga intambara yaje kwitwa ko ari iya fudere aza gusubira muri congo icyo gihe cy'intambara ya fudere kugeza mirongo icyenda na karindwi aza kuza muri gurupe z'abantu bari bameze nk'aho batashakaga kuguma kugendera mu gisure cy'abasoda b'akarere kose bagiye muri leta bamuha umwanya wa operasiyo ibukavu muri kimya ya kabiri ndagira ngo yari operasiyo kimya de ayibayemo kugeza igihe muventuri bitangiriye ubu ngubu yakoreraga ahantu bita warikale ni muri norokivu w'umukomandasego wa santire ya warikale wari ushinzwe ibintu byitwa operasiyo na ransinyema yego ingene mutubwiye turumva ko ivyo yagiye aracamwo canke amabanga yarajesheje ubu unye si amabanga twokwita make kuba yavuye mu gisirikare ca kongo bisigura iki murabihiyahe insiguro kugira ngo umuntu yumve wenda neza icyaba kibimutera ni ukureba uko iriya ntambara yagenze yoba wenda atarishimiye uburyo ibyo bintu byagiye bikorwa ariko cyane bikaba byarakozwe bimeze nk'aho bihari bibangamira ubwoko bwiwe kubera ko ngira ngo nawe basobanuriye n'umunyamurenge niba icyo mvuze cyaba ari cyo kibazo gikomeye icyo byaba bisiguye byaba byerekana ko mu gisoda cya kongo hakirimwo fisire nyinshi kubera ko ni igisoda abantu batiyumvamo neza ngo buri umwe wese yumve ko ari igisoda kiwe ikigaragara neza ni uko harimwo haba harimo abasoda benshi baba batarishimiye ubwo buryo icyo kibazo cyabaye jere kugezaho kirimbura icyitwa ko ariho abanyamurenge batuye hagashira ubu ngubu batuye mu mihanda itarenze cumi n'itanu aho batuye kuri esipase nini cyane inka zabo zose zaranyazwe zarashize zirimo n'iz'abajenerali benshi barimo b'abanyamurenge bari mu gisoda cya kongo ibi byagiye bikorwa ahantu hitwa ko ari igisoda cya kongo cya frdc kiri aho gikorera abantu barwana bakaza bagatambuka amapozisiyo ya frdc bakaza bakinjira mu mihana bakayitwika bakanyaga inka bakica abantu bagasubirayo icyo byaba bivuze rero ni uko bivuga ngo umukoroneri wo kuri uriya rwego aho avugira ngo ibi birarenze birarambiranye sinoguma kubibamo reka ko ari sinyare mbi ku gisoda cya kongo ku buryo kigaragaza integeke zacyo nyinshi umuntu yonatinya kuvuga ko wenda wenda we yoba ari umuntu wamashije gusa kubikora ariko n'abandi benshi bitarabashimishije kubera ko atari uko bumvaga byagombye kuba bihaye ibikorwa hari abavuga ngo hari harimo amagurupe menshi yarwanaga yaba aherereye ku bwoko ubu cyangwa ubundi icyo si ikibazo icyo igisoda cya leta cyari gikwiye kuba gikora iruhande rwo kuba cyara cyarananiwe kudemobiliza amagurupe arme cyari kuba cyararinze abanyagihugu kubera ko abanyagihugu nta mbundi bari bafite bari bategereje ko igisoda cya leta kibarinda ikindi kintu gikomeye ni uko leta ya kongo ubwayo uyireba ukabona imeze nk'aho itamenya aho ikwiriye gufata raporo y'ayo magurupe yavaga mu bihugu duturanye byo ku mupaka wa esite ya kongo yego delphin nta nyuma hanyuma ari nk'amwe byaba bimeze nk'uko mubisiguye mwibaza ko yoba agiye gushinga umurwi mushasha urwanya ubutegetsi cyangwa umurwi mushasha w'inyeshamba nk'uko mubivuga cyangwa yoba agiye gusanga bagenzi we basangiye ubwoko mu rujya mugwi gumino uzi ikintu gitangaje cyane kandi gikomeye ni uko mu mpera z'umwaka wa bibiri na cumi n'umunani uyu mukoroneri ari mu bantu bagiye kujya gusansibiliza gurupe arme yitwa gumino ayisaba kwiva muri ibyo bibira babamo ngo baze basange leta kubera ko leta yari yabijeje ko igiye kujya kubarinda ibi bikwereka neza ko mu myumvire yiwe icyo gihe cyose atari umuntu waza urwanya leta cyaba kimuteye ubu munsi gumasha kugenda ngo abe yosanga abo bagenzi biwe bari basigaye ni ikintu gishya gitunguranye kivutse inyuma y'aha hantu we yari yagiye yagiye kubwira abo bantu ngo nimuze mudusange muri leta nanjye naragiye ufite bano bantu ba- bavuga basigaye muri gumino ni abantu yayoboye icyo gihe guhera bibiri na karindwi kugeza bibiri na cumi na rimwe ni abantu azi yari ari kubwira ngo nimuze tujye muri leta mudusange natwe turi muri leta ntako twabaye kandi leta iratwizeza ko izoguma kubarinda simpamya ko mu ntubu nyine yovuga ngo ba- ngo agiye kuja kurwanya leta niba agiye kuja kurwanya leta ni uko leta yamu- ya- ya- yashatse ko ayirwanya hanyuma mukibaza ko yoba agiye ari nkamwe vyoshika yoyigwaniriza muri gumino canke eh, numu- n'umurwi mushasha wundi yotangutse Ah, urebye imigenderanire iri hagati ya colonel michel na n'abo basigaye muri gumino simbona ko ari ikintu kiborohera ko bama bahura mu isegonda imwe ngo abe yaje yagarutse gusubira kuja muri ya gumino icyo mpaye ndeba aho bari bageze abo bose yaba ari abo basigaye muri gumino yaba ari n'abagiye mu gisoda cya leta aho bari bageze bamaze kubona ko baremererewe n'uko leta itabitaho bashobora gutangiza ibindi biganiro bivuga ngo noneho nimureke turebe icyo dukora kiturengera icyo ndi kubona kiri bukorwe cya mbere ni uko bavuga ngo reka mureke dushyire imbaraga zacyo hamwe kubera ko nta leta ihari tubanze twirwaneho anyway, eh, ubwo nivuga ngo twirwaneho hariho na gurupe ihari yitwa twirwaneho
ntibahave bibaza ko ariyo ego
nayo iraharira aho ngaho yitwa twirwaneho igizwe n'abantu b'ingeri zitandukanye baba bavuga ngo iyo nta leta ihari umuntu nafate icyo afashe kiri hagufi yiwe yikingire ko ndabona wenda michelle icyo ari bukore arabanza arabanza ashaka uko ashigikira abo bantu bari bari aho bahaye birwanaho baba ari ba gumino bara- ba- batwirwaneho nyine ba- batwirwaneho nka twirwaneho uko uko leta izitwara uko leta izitwara mu kibazo cy'uko ya- yavuye mu gisoda cya leta uko leta izitwara iruhande rw'abandi basigaye bari muri leta icyo nicyo kizadefinisa ikintu yoba agiye kuja gukora uyu munsi uyu Mm.
munsi sindamubona neza ari umuntu wavuze ngo agiye kuja kurwanya leta kuko ah, i- iyo nta mpa- nta mpamvu yari afite yo kurwanya leta iyo leta itaza kunanirwa kuba yararinze ah, ah, bano bantu iwo yaba agiye kuja gufasha Mm. hanyuma ah, i- ino nkuru iriko iravuga ko vyinshi cane mu bi- mu biriko birayivugwa ko hariho n'abandi biyumvira yuko ngo yoba agiye gufasha ah, ingabo z'u Burundi kurwanya imirwi itandukanye irwanya leta y'u Burundi ishobora kuba iri muri Republika ya Kongo coco ico kintu murakibona ikigusetse hari n'aba- n'abazana amakuru y'abavuga ko noneho yaba agiye no gukorera n'u rwanda kumara imbaraga ngo izo z'uko gumino wenda yaba gumino ubwayo yaba itumvikana na leta y'u rwanda ibi ndakeka ko ari ama ni amaspekirasiyo icyo ndeba njyewe nyamukuru ndareba uno muntu wari waremeye kuja muri leta akaba yari amaze ino minsi yose ayirimo akaba ari umuntu wanateye n'intambwe ivuga ngo reka njye kubwira bagenzi banjye basigaye baze tuje muri leta noneho leta ikaba yananiwe kurinda bano bantu icyo umuntu yokeka kuri abo bakeka ko hari aho yaba agiye guhurira n'u Burundi ni uko inyuma ya mayimayi izo zitera abanyamurenga aribo aribo aribo aribo ariyo kominote ya michel hariho n'ibimenyetso byinshi bigenda bigaragaza ko harimwo gurupe z'abarundi zirimo redi tabara cyane niyo izivugwa na forebu ureba muntu wakurikiranye uzi neza ko nta ntege nyinshi yari igifite fnl nayo baza bavuga ko yaba irimo ariko rimwe ku muntu warebye neza iba ifite nk'aho idafite idahayizamo mu buryo bu- bugaragara nk'uko redi tabara yabikoze noneho rero sinzi niba umuntu yo yo yobona ino liye bino bintu bihuye by'uko niba michel agiye kurwanirira abanyamurenge akaba agiye ku wenda kwitanga iyi mayimayi n'inyuma yayo harimo zino gurupe zitwa ko ari iz'abarundi ko umuntu yovuga ngo ubu agiye kujya kurwanirira uburundi mu kukiza uburundi zino gurupe z'aba- z'abarundi zi- zikorera muri kano karere ndacyabibona bi- bitari byo biza ku musitari wa mbere ndacyabona njyewe uyu mugabo njyewe ndacyamubona intambwe ya mbere agiye gukora ni ukuvuga ngo reka tubanze turebe ko bano bantu batarimbuka bagashira sinzi niba wenda na- naba nakikubwiye ubu basigariye mu mihana itarenze icumi cumi n'itanu kandi iyi mihana iterwa buri munsi kandi igaterwa buri munsi hari abasoda ba leta noneho igaterwa n'izi gurupe zitwa ko ari mayimayi ndabona njyewe ah, umuntu ata atamubona nk'umuntu ugiye gukorera uburundi mbere y'uko akorera iyo kominote yiwe yari ibangamiwe wenda umuntu arebye kure niho umuntu yobona urebye hano inyuma niho wobona ko biraterwa na pozisiyo y'uko zino gurupe z'abarundi zibasha kuza kurwana nawe niba ariyo misiyo zahawe noneho icyo gihe nta kundi azoba akibigizuga azoba agiye kurwana nazo sindamenya n'ibiki gishobora kumuraporosha cyane na na na guverinoma y'u Burundi reka turindire turabe iyo bija ah, mugabo uko biri kose akarere ka minembwe gakomeje kuvugwamwo umutekano muke ah, ni- kandi uri kuragira ingaruka ku- ahanini ku banyamurenge ico coco hari icizere ko kuba yavuye muri ico gisirikare nimba yakivuyemwo avuga ati ntibariko barakingirira abanyagihugu nk'uko babwirizwa hari icizere c'uko agahengwe koboneka kuko yavuyemo ngaha icyo icyo ni ikibazo gikomeye ariko reka wenda nkirebe muri ubu buryo buriya intambara iri kubera mu minembwe ni intambara ishobora kuba ihaye irwanirwa ahandi hantu haba mu karere cyangwa ni kinshasa noneho bakayizana bakaza kwishyira hariya kugira ngo bari kubera ko niho horoshye kwi- kwikunda leta ya kongo yari yaragize ngo biriya ni ibintu byoroshye i- ish- i- ikamera nk'aho ihayirwanira ku mpande zombi ikavuga ngo bino byo ni ibyacu byoroshye dushobora kubikoraho twitonze ariko nimubanze mubireke wenda tubanze twiyetaburise nka regime nshya ihaya yiyensitara tubanze tugire umubano mwiza n'ibihugu duturanye nguko uko batekerezaga Ah, ndagira ngo wenda nibutse abariko badukurikira ko mu biganiro byakozwe bya- byashakaga kurwanya ariya maguruparime nabyo byarananiranye mu mpamvu zimwe zatumye binanirana ni uburyo leta ya kongo yagiye yitwara muri ibyo bintu ndashaka kuvuga hariya bavuga ko uganda n'u Burundi n'u rwanda na kongo byari byavuze ko biri bifatikanye mu buryo bwo kurwanya ariya maguruparime ibintu byatumye binanirana impamvu imwe ni ubwo buryo leta ya kongo yagiye yitwara mu bintu ikagira ngo iroroshe ibintu bimwe yorohereza uyu nguyu wenda biyorohereza nayo muri buriya buryo bundi icyo ndi kureba uno munsi leta ya kongo iri bukore irumva ko ari ikibazo kiremereye ni ukuvuga ngo ni ikibazo noneho kigiye kwerekana ko no mu gisoda cyayo imbere harimo ibibazo byinshi bikomeye by'abantu batishimiye uburyo ubwo buryo ikora ariko kandi ko nanabona hariho n'uburyo ishobora gukanguka itereje ikamenya ko wenda hari n'imitego yagiye itegwa itabonye neza ku gihe wenda birayitera kwicura ivuge ngo yo ni uku nguku ibintu byagenze ntaha bigeze ni ibi twagiyemo wenda sinzi ko bashobora kubigarura ariko bi- bi- bi- biratuma mm, wenda bibuka bavuge bati hari ibintu bimwe tutakoze neza sinzi neza ko biri butange amahoro icyo kiragoye ubu nyine kubera ko ni ni intambara intambara y'igihugu irimwo aba- abarwanyi ndashaka kuvuga ba akiteri benshi ariko kandi n'ikibazo cy'akarere kirimwo kiza n'ibihugu bi- bifite icyo bihaye bishaka gukora aho hantu kubera impamvu zabyo umuntu yobibona mu buryo bubiri ni uko ariko biri biterwa n'uko pozisiyo ya leta ya kongo iza kwifata mu gihe imenye ko uno musoda wayo yagiye niba ivuze ngo reka noneho tugihe umwanya wihutirwa kugira ngo kirangire wenda kira- amahoro nibwo agaruka ariko ni- nifata pozisiyo ivuga ngo igiye kucihorera cyangwa itekereze ko uburyo bwo kurwana aribwo buri butange ikindi gisubizo ni ukuvuga ko karere kagiye kujya mu ntambara ikomeye delphine hanyuma eh, twibutse ko muri umuhinga muri politike y'akarere murakoze cyane kuri kano kanya muhaye ijwi rya amerika kugira ngo dushobore kuyaga ku bya colonel michel rukunda murakoze cyane
mu kanya turasozera ah, amakuru twabashikirije kuri iyi saha ariko imbere yaho reka tubibutse eh, ko mu gihugu cya nigeria eh, igitigiri cy'abantu baguye mu gitero cyakozwe n'intagondwa z'abajihadiste ku ikambi ya gisirikare kimaze gushika ku bantu mirongo inani n'icenda nk'uko amakuru yatangajwe n'abajejwe umutekano bivuga ico gitigiri kiraruta igitigiri cy'abantu baguye mu gitero cyakozwe mu kwezi guheze ku basirikare b'igihugu cya nigeria leta ya nigeria ku munsi wa kane iratangaje ko abasirikare mirongo ine na batanu bahasize ubuzima nyamara bavuze kandi ko abasirikare bashoboye komora abagwanyi bari bateye mu gisara ca china godra baje ku mapikipiki amakuru abajejwe umutekano bahaye itorokanizo ry'amakuru reuters avuga ko abasirikare b'igihugu ca niger bashika mirongo inani n'icenda bahasize ubuzima kandi bafubwe ejo ku munsi wa gatandatu amwe muri ayo makuru avuga ko igitigiri c'abasirikare baguye muri ico gitero gishobora kuba kirutaho kuko bamwe mu basirikare bakiguyemwo bakiyafubwa buno nyene ku munsi wa kane mu gisagara ca china china godral nshuti mwese rero mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguye bigaruka ingaha turashimiye jeniyo yadufashe mu buhinga bw'ivyo tukaba dushimiye kandi na fasile yadufashe kwegeranya ibiganiro turabashimiye rero turabifuje kandi amahoro n'umugoroba mwiza mwese
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA